turashimire ko mwandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika abari uganda mu karere ka kisoro muratwumva ata nkumazi kuri fm mirongo umunani n'umunane n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joe diane nininahazwi mu rwanda abarwizatunga baturuka mu bufaransa na bagenzi babo mu rwanda biriwe mu biganiro vyo kwihweza uburyo n'ibisata boshiramwo imitahe mu budandaji no mu mahinguriro hari uh, sekita zitandukanye bifuje gukoreramo hari y'ubuhinzi no gutunganya iva mu buhinzi ariyo agroprocessing hari ibijyanye n'ingufu energy uh, harimo ndetse no kuba bashyiramo amashanyarazi akoresha izuba atangirika
uyu ni umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro mu gihugu cy'u rwanda madamu beata habyarimana muri make kandi abagwizatunga baturuka mu bihugu bigize umuryango wa buraya bagiye kuzana imitahe yabo mu burundi turabigaruka ko handi hato mu yagezweho irya nino ku isi uburusiya bwemeza ko abasirikare ba ukraine barenga igihumbi n'amajana indwi bishikanye idonidoni mu kanyisasi Thomas Kamirindi ni wagiye kudushikiriza ayagezeho hirya nino ku isi agahera mu Burusiya bwemeza ko abasirikare ba Ukraine barenga igihumbi n'amajana indwi bamaze kwishikana mu maboko yabwo.
Aba basirikare bari bamaze igihe bagotewe mu ruganda rw'ivyuma rwa Azovstal mu mujyi w'icyambu cya Mariupol mu burasirazuba bwa Ukraine. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yatangaje ko igihumbi na magana arindwi na mirongo itatu bashyize intwaro hasi baritanga. Komite mpuzamahanga ya Croix Rouge CICR ivuga ko ari imfungwa z'intambara nk'uko amasezerano mpuzamahanga yo mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'icyenda ayiha ububasha bwo kubakurikirana uburusiya bwarayemereye itangira kubabarura no kwandika imyirondoro nk'amazina yabo itariki y'amavuko na bene wabo ba hafi CICR isobanura ko bene aya makuru azayifasha nyine kuzakurikirana aba basirikare no kuzajya imenyesha imiryango yabo amakuru yabo naho leta ya Ukraine itangaza ko ifite umugambi wo kubagurana n'abasirikare b'abarusiya bafatiwe ku rugamba uburusiya niburamuka bubyemeye
Thomas Kamirindi perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden yahagurutse uno munsi Washington agiye mu rugendo rwiwe rwa mbere muri Aziya azogendera Korea y'Epfo n'Ubuyapani ikimujanye ahanini niki i Seoul perezida Biden azagirana inama ejo kuwa gatanu na mugenzi we wa Korea y'Epfo Yoon Suk Yeol uzaba amaze iminsi icumi gusa ku butegetsi mu byo bazaganiraho korea ya ruguru iri ku murongo wa mbere kubera intwaro za kirimbuzi irimo igerageza muri iki gihe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda kirimo kiyiyogoza umukuru wa leta zunze ubumwe za amerika azava i seul ajye i tokiyo aho azagirana inama ku cyumweru n'abandi bayobozi bahuriye mu cyo bita quad abo ni ba minisitiri b'intebe b'ubuyapani ubuhinde na australia kuri uyu wa australia ariko izina rye rizamenyekana nyuma y'amatora azaba kuwa gatandatu agomba gukiranura minisitiri w'intebe ucyuye igihe scott morrison n'uwo bapiganwa anthony albanese quad igamije guhangana n'ubushinwa mu karere k'isi kitwa indo pacifica no gukora ku buryo imihanda n'imiyoboro yo mu nyanja iba urujya n'uruza nta ntambamyi
Thomas Kamirindi tugushimire ku makuru agezeho hirya nino ku isi waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza ayatandukanye ku isi hose ayavugwa ku ijwi rya Amerika mushobora kuyasanga kandi kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com ayo makuru turanayabashikiriza biciye ku mafoto kuri Instagram yacu ariyo voa radio yacu Facebook na Twitter ni voa radio yacu nyene mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari tuvuga ivy'ubudandaji abagwizatunga baturuka mu gihugu c'ubufaransa bipfuza kuzana imitahe yabo mu rwanda no mu karere ka afurika y'ubuseruko kuri uno wa kane abagwizatunga bahuye n'abakorera mu rwanda kugira ngo baganire ingene bokorera hamwe ku nyungu z'ibihugu vyompi inkuru twateguriwe na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru yabidukurikiraniye abagwizatunga baturuka mu gihugu c'ubufaransa bemeza ko mu rwanda n'akarere k'ubuseruko bwa afurika hakiri ibisata vyinshi vyo gushiramwo imitahe haba mu rudandazwa canke gushinga amahinguriro ibi babishikirije aho bari kumwe n'abagwizatunga b'abanyarwanda kuri uyu wa kane mu nama yo kurabira hamwe ingene bokorana mu kwagura imipaka y'ubucuruzi umushikiranganji w'ubudandaje n'amahinguriro mu rwanda beata habyarimana yabakiriye yababwiye ibisata bikuru bikuru boshiramwo imitahe imitahe hari uh, sekita zitandukanye bifuje gukoreramo hari y'ubuhinzi no gutunganya iva mu buhinzi ariyo agroprocessing hari ibijyanye n'ingufu energy uh, harimo ndetse no kuba bashyiramo amashanyarazi akoresha izuba atangirika hari ibijyanye na, na business banashobora gukora mu bijyanye n'ubuganga yaba ari ugutunganya ibitaro cyangwa se hari ibikoresho byo kwa muganga uburyo bishobora kuba byakoreshwa uh, hari abaje batandukanye bagira ngo aho bashora imari bakorana na rwanda finance abakorana na social security rssb ariko by'umwihariko uh, navuga ko kuva aho tugenda tuzamura imikoranire y'ubucuruzi n'iki gihugu cy'ubufaransa hamaze kuza amatsinda atandukanye azareba aho babasha gukorana n'abikorera bo mu rwanda icyo tubasaba kenshi ni ugufatanya n'abanyarwanda mu gutangiza iyo mishinga yabo nk'uko natwe twatangiye kujya tujyayo urujya n'uruza rw'abikorera mu bufaransa no mu rwanda mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze umukuru w'igihugu cy'ubufaransa emmanuel macron yaragendeye u rwanda yemera uruhare igihugu ciwe cagize mu itegurwa n'ishyirwa mu ngiro ry'umugambi w'ihonyabwoko ryahitanye abatutsi barenga umuriyoni mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane ubuserukira ubufaransa mu rwanda ambasaderi antoine hanfrin yabwiye ijwi ry'amerika ko kuva ico gihe imigenderanire yifashe neza ndetse ko arico gituma abagwizatunga b'abafaransa bifuza gukorera mu rwanda ati byose bifise imizi muri politike murazi ko umukuru w'igihugu w'ubufaransa emmanuel macron aherutse gusubira gutorwa yariye umutima amenyo akemera gusubiza hamwe n'u rwanda n'uruhara rw'ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi rukemegwa akanagendera iki gihugu agasaba imbabazi gutyo umubano ugasubira kuba mwiza byumvikana ko n'ibindi bisata bibwirizwa gukurikira iyo nzira nk'urudandazwa amahinguriro n'ibindi bisigura kandi ko tudashaka gusubira mu byabaye kera ahubwo ko twifuza gutera imbere kandi no mu by'ubutungane ntitwicaye kuko murazi ko nk'ubu hariho umwe mu bakekwa ko ihonyabwoko rora bucibaruta yahoze atwara perefegitura ya gikongoro ubu ari imbere y'ubutungane mu bufaransa n'abandi bazokurikiranwa
Euh, donc on, on continue à travailler sur ce plan-là.
iri huriro ry'abagwizatunga b'abanyarwanda n'abafaransa ryateguwe n'urugaga w'abikorera utwabo mu bufaransa no mu rwanda ndetse n'inzego za leta zitaho urudandazwa mpuzamakungu muri ivyo bihugu rudovike prevost umuyobozi w'urugaga w'abafaransa mu karere ka afurika y'ubuseruko business france yemeje ko intumbero ari ugukorera mu karere kose biciye mu rwanda l'objectif de cette mission c'est effectivement ati intumbero y'izi ngendo zacu ni ukugira bamwe bamenyane n'abagwizatunga muri aka karere abandi babona ibisata buzanamwo imitahe abandi nabo bakorane n'amahinguriro ahari haba mu rwanda canke mu karere k'ubuseruko bwa afurika twashatse ko mu rwanda tuhagira icyicaro gikomeye kuko leta irorohereza abagwizatunga bazanye imitahe kandi hari byinshi byo gukora mu rudandazwa n'amahinguriro nko mu byerekeye amagara y'abantu amazi ubutare amasoko ntanganguvu inyubako n'ibindi gutyo akarere kose tukajemo mu ntango z'iyendwi uwo mugwi w'abagwizatunga bafise amahinguriro bagakora n'urudandazwa mpuzamakungu bari bagiye mu gihugu ca tanzania aho bamaze iminsi itatu baganira na bagenzi babo mo muri ico gihugu basigura ko tanzania ari umuhoro ukomeye kuko ico gihugu gikora kw'ibahari ya indiano ahari kivuko ca dar es salaam gicako ibidandazwa hafi nka byose bivuye hanze ya afurika bigiye mu karere ka afurika y'ubuseruko ikigo cy'igihugu kijejwe iterambere rdb cerekana ko urudandazwa hagati y'ubufaransa n'u rwanda rwagiye ruratera imbere mu myaka cumi iheze rwavuye ku mafaranga y'amanyaburaya angana n'imiliyaride cumi na zitatu n'igice rushika ku miliyaride mirongo ibiri na zitanu y'amayero mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda pierre clave n'inkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
reka tugaruke kandi ku gisata c'ubudandaji aho abagwizatunga baturuka mu bihugu bigize umuryango wa buraya bagiye kuzana imitahe yabo mu burundi uwo muryango nawo ibice mirongo umunani na bitanu ku ijana vy'amafaranga uhu burundi uyashire mu gisata co kunganisha ibitsina no guteza imbere abakenyezi n'abigeme ino nkuru turabibaza umenyesha amakuru y'ijwi ry'amerika i nairobi muri kenya erojwi rikaneza ibiganiro bitunganijwe ku nshuro ya kane ivya mbere bikaba vyatanguye mu kwezi kwa kabiri umwaka uheze kandi vyose bikabera ku murwa mukuru w'ubutunzi w'uburundi bujumbura impande zose zejeje kuvugana mu mwiherero abamenyeshamakuru babanje gusohorwa zavuze ko zaganiriye zinama rimwe umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu albert shingiro yatangaje ko bihimbaye kubona bino biganiro bitari bivuga ku bihano ahubwo ku migambi y'iterambere no gufashanya mu kwiteza imbere n'ahatemeye ibibazo vy'abamenyeshamakuru yavuvuriye ku vyo bashitseko na cyane cyane mu bijyanye n'urudandazwa kuzana abagwizatunga bava muri ibyo bihugu no gushira imbere uruhara rw'umukenyezi n'umukobwa mu bikorwa by'iterambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi ubu rero dutandukanye tuvuga yuko tuzobandanya ibiganiro ni ibiganiro bijyanye n'amategeko agenga amasezerano yagizwe hagati y'ibihugu vya Afrika Karayibe na Oceani n'ibihugu uh, by'umuryango umwe bwa Burayi ivyo biganiro rero uh, kumbure mwasha kwibaza ati none ko bakuye ibihano none muguma muganirira iki ni ibiganiro rero vyamaho nka kabiri mu mwaka tuzoyibandanya kugira ngo dushobore gukorana dutsimbataze imigenderanire hagati y'ibihugu vyacu n'abenegihugu bacu bashobore kubona akarusho claude bocu aserukira ubumwe bwa buraya ari kumwe n'abambasaderi baserukira bimwe mu bihugu vyo mu muryango mu burundi yikeje anakeza umushikiranganji shingiro ku ntambwe bagezeko yaciye amenyesha ubu igisata amafaranga menshi ahabwa uburundi azoshirwamwo On a aussi parlé de la, la volonté euh, de l'Union européenne.
Twanavuganye ku cifuzo c'ubumwe bwa buraya c'uko ibice mirongo umunani na bitanu kw'ijana vy'imigambi yacu mu Burundi yerekezwa ku bijanye no kunganisha ibitsina. Twanavuganye no ku vyerekeye ukwisubiza umutamana ku Burundi mu karere no ku mugabane. Niko Boco yavuze ariko nubwo batishuye abamenyeshamakuru kugira bamenye neza ko ubumwe bwa buraya bwakira ingingo y'uburundi yo kwifatanya n'uburusiya mu matora yo kubukura mu kanama ka onu kajejwe ateye akazina muntu i geneve mu busuwisi mu minsi iheze bocu yamenyesheje ko ikibazo c'indwano hagati ya ukraine n'uburusiya kiri mu vyaganiriweko nous avons eu des échanges sur euh, l'invasion euh, de l'ukraine par la russie et ses conséquences euh, de twaganiriye ku iterwa rya ukraine n'uburusiya n'ingaruka zaryo mw'isi yose haba kw'iduzwa ry'ibiciro n'ikenda ry'ibifungurwa ihungabana ry'ubutunzi muri rusange n'izindi ngaruka ku baba mu isi bose baba abarundi n'abandi niko yashikirije imigenderanire y'uburundi n'umwe bwa buraya yari yatosekaye kuva mu ntango z'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu uwo mwaka ibihugu mirongo ibiri n'indwi bigize uwo muryango vyafashe ingingo yo kutongera guha imfashanyo leta y'uburundi bicisha mu mashirahamwe yigenga n'ibisata vya onu ivyo vyatumye haba ukutumvikana gukomeye hagati y'ubutegetsi bwa gitega n'umwe bwa buraya ku ntwaro ya nyakwigendera perezida pierre nkunziza inshuro zitoharurwa leta n'amashyirahamwe yo hagati mu gihugu baratunganije imyiyerekano yo kwiyamiriza ubumwe bwa buraya babwagiriza gushaka gukomeza guha impigi abashatse guhirika ubutegetsi mu kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu no kurondera gusenyura inzego zitorewe n'abanyagihugu ubumwe bwa buraya bwavuga ko icemezo bwafashe catewe n'ihonyangwa ry'agateyakazina muntu ryibonekeje mu gihe hari imyiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo ca nyakwigendera nkunziza cateye impari uwo mwaka nyene bwemeje ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bahohotewe n'inzego z'umutekano zari zijejwe kubakingira ibintu vyagiye gusubira kuja mu buryo buke buke inyuma yo kuja mu mabanga kwa perezida Evariste Ndayishimiye mu kwa gatandatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri aho we n'umushikanganje wa mbere bakiriye akatari gake intumwa z'umuryango w'umwe bwa buraya zirangajwe imbere n'umuserukizi wabwo mu Burundi Claude Bochu mbere Bochu we ntivyamuguye nabi no gusaba umubonano umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ivyatangaje benshi bibaza ko ikinogo co kutumvikana hagati y'izo mpande zibiri ari inyenga itozibirwa naho imigenderanire y'Uburundi n'umwe bwa buraya iriko iranagurwa hari abategetsi babiri b'abarundi bagifatiwe ibihano n'uwo muryango kugera ku mirongo itatu na rimwe ukwezi kw'icumi umwaka ni gervain derakobuca mushikanganje ajejwe intwaro yo hagati n'umutekano hamwe na godefroi bizimana ajejwe gutunganya ingendo mu biro kwa perezida abo bafatiwe ibihano bitewe n'ivyaha bikekwa ko vyo guhohotera bari mu myiyerekano mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu gihe wa mbere yari umuhanuzi mwishikira wa perezida ajejwe ibibazo vy'igipolisi uwa kabiri nawe akaba icegera c'umuyobozi mukuru w'igipolisi c'u burundi eroje urikaneza ijwi rya amerika
igera hirya ariko madamu ngiwe inyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangicazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo reka da ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa twigendere kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Groya.
ejo ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda isuku ry'amenyo rikorwa gute umuntu akwiye kwigumura benshi babivuga kwibrosa ni kwigumura koza amenyo kangahe ku munsi akabikora ryari utwo tubazo twose mugenzi wacu ejo ni mukankusi mu kiganiro yakoranye ejo kuwa gatatu na muganga joseph mwiza barabigarutseko reka mubatege amatwi ubundi isuku yo mu kanwa uko umuntu yayiha imito yoroheje buri wese ashobora kumva isuku yo mu kanwa ni ukuvuga ni uburyo umuntu uwo ari we wese akora kugira ngo mu kanwa ke habe hakeye atari uguca gusa ariko habe hari nta n'indwara irimo habe hakeye kubera kuhoza ariko habe hatarimo n'indwara ariko nanone habe hatarimo n'ibindi bintu bishobora gutuma umuntu ahakekera umwanda utajya ahumura nabi yamwumva ko hari abantu eh, benshi bavuga bati ndamva mu kanwa kanjye havamo umwuka utari mwiza ubwo nibyo bintu bitatu kuba hakeye ariko nta n'indwara irimo ariko nta n'ikindi kintu cyatuma umuntu agutekeramo umwanda hanyuma ndetse no kumurika yego murakoze kudusobanurira iyo suku yo mu kanwa ese uko mubibona abantu bakora isuku yo mu kanwa neza nk'uko mwebwe abaganga muba mubyifuza ibyo bintu bitatu musanga biba byuzuye Ba, eh, ni- ni- icyo ni ikibazo cyiza cyane kuko eh, kugeza kuri uno munota domene yacu yaba aho dukorera ndetse n'aho uri akenshi ugenda mu muhanda abantu bakuze bagutangira bakubaza ibibazo bijyanye n'indwara zo mu kanwa abantu eh, benshi cyane cyane ndavuga wenda ku duce tubamo twebwe ntabwo bakora isuku cyangwa se niba banayikora bayikora nabi kuko iyo turimo kubasuzuma indwara nyinshi tubavura usanga zose ziba ku isuku ya ntayo cyangwa nkeya ari nabyo bituma n'indwara ziguma kuba nyinshi n'abarwayi b'indwara zo mu kanwa bakaguma kugenda baba benshi ku bitaro usanga rwose buzuye ye ubwo turaza kugenda tubisobanukirwaho kurushaho uko tugenda twinjira mu kiganiro nagira ngo rwose mpite mpa n'umwanya umwe mu bakunzi b'ijwi ry'amerika ushaka kugira icyo yavuga Eh, andre uranyumva yego ndabumva cyane ye ikaze ku ijwi ry'amerika ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo wifuza gutanga Ah, mbere na mbere ndabanza kubashimira Mhm. Na- urakoze nawe Eh, eh, ndabanza kubashimira cyane kuko buriya eh, buriya mo- biba ari byiza iyo mushyizeho ikiganiro nk'iki ngiki kuko hari abantu benshi baba mugira ngo eh, tu- tu- tubashe kunoza isuku yo mu kanwa benshi bo ntabwo tunabizi cyane Eh, ubwo rero icyo bibazo nari mfite
yego Hello?
wibaza Eh, Mm.
iki- eh, ikiba- ikibazo nari mfite eh, ni ukuvuga ngo hari igihe usanga amenyo hari ukuntu usanga yara- yaracukutse ariko rigacukuka eh, igihande kimwe yenda ah, ah, aho ahurira ari abiri Eh, ubwo rero bi- ugasanga umuntu a- ibyo- icyo kibazo akimaranye igihe kandi eh, nta- ntajya ah, yenda abona umwanya wo wo kwiborosa mutubabarire telefoni ya andre igomba kuba icitse ariko ikibazo cye gisa nkaho cyari cyumvikanye muganga mwiza andre ati umuntu akaba afite iryinyo ricukutse umuntu yakwibaza ati "Eh, nta- nta- yenda atanabona n'umwanya wo ku- kuhoza kuba iryo ryinyo rya ryacukuka byo biba bi- byatewe n'iki umuntu yabikoraho iki
murakoze cyane ambere abaza ikibazo cyiza wenda nuko telefone icitse eh, atabanje kukinonosora hari aho ageze aravuga ati mu ruhande aho amenyo ahura ndumva niba nabyumvise neza ku kanwa kavuzemo yego ariko nanone atanawisubiza kuko hari aho yageze aravuga ati umuntu atajya abona umwanya wo kwiborosa Ba, eh, zimwe mu ndwara zifata amenyo cyane cyane zo gutukurimuka ndetse iyo ndwara ikaba ikunda gufata aba- amenyo ikaba ikunda gufata sori abantu biborosa umunsi ku wundi twitanya kwiborosa regenerana imwe muri izo ndwara ni indwara ifata ahantu amenyo abiri ahuriye kugira ngo nicyo andire yari yashakiye kurushaho neza iyo ndwara rero iterwa no kuborosa kandi ukaborosa nabi dukunda kuyita ngo ni indwara y'abantu baborosa hagati y'amenyo abiri kuko akantu kakora n'isuku abantu benshi ntabwo bakazi ariko abagira amahirwe bakagera ku bitaro cyangwa ahandi tuba dukorera barabibasobanurira barabibigisha barabibereka barabibakorera ku buryo abenshi bose baba bafashe amasomo ni ukuvuga mwarimu mbajije muti mu gihe atabasha kubona uko aborosa wakora iki buriya isuku yo mu kanwa ari nayo nyine eh, intwaro ya mbere yo kwirinda indwara zo mu kanwa kugira ngo uyigereho bisaba ko ari wowe nyirizina yeraho icyo rero yakora ni kimwe ni ukujya ashaka uwo mwanya nibura akazirikana nyuma yo niba yagize akazi kenshi akazirikana ko mbere yo kuryama mu gihe avuye mu kazi agomba gufata umwanya uhagije wo kuvana mu kanwa ibintu byose ibyo yari yatamira n'ibyasigayemo akoza agatumira niba aricyo namubwira kuko mwarimu mbaze muti yakora iki yego Kubera ko- yeah.
ari ku murongo ari ku murongo reka tumubaze niba yasobanukiwe cyangwa se niba hari n'ikindi kibazo yaba agifite kuko ashobora kuba yibarizaga Ah.
cyangwa yabarizaga undi muntu andire wumvise Eh, eh, eh, Jenny, nari nari ngiye- telefone yanjye yari yizimyeho gatoya ariko nagarutse yego hari icyo ubashije kumva se mu byo ya- asobanuye
Eh, ariko nari nkikomeza ariko nasobanukiwe Mm.
Eh, eh, nari nkibaza na- na- nari mfite ikibazo nashaka kuba mvuga ntese kuriya umuntu ajya kwa muganga bakagenda bakamwogereza amenyo ugasanga baragiye barayogeje bagahindura akureri yenda yari umuhondo bitewe n'utakoresha borosa cyangwa se yenda urabona nkatwe abantu bo mu mu cyaro igihe hari ibyatsi bitaga ibyu- icyumya n'utundi tuntu twasheraga tumeze nk'urusenda umuntu yajundikagamo ngo yarwaye ifumbi Eh, nkibaza nti se buriya iyo umuntu agiye kuraba kwa muganga umuntu agenda ba- bakayoza ugasanga yahinduye kure yabaye umweru wakade buriya bwo eh, ku- mu gihe runaka nta gihe ashobora kongera agahinduka uko yari ameze yenda bikaba byabutera uburwayi cyangwa se bukabije kurenza uko mbere byari bimeze
Eh, reka gusubize Eh, none murakoze ikibazo cyanjye Ye, urakoze cyane muganga
andrea afite impungenge y'uko eh, y'uko koza amenyo kwa muganga nyuma hashobora kongera hakabaho ingaruka izi cyangwa ziriya cyangwa se eh, akongera akandura kwa muganga iyo ugiye kogesha amenyo abantu benshi hari ukuntu bajya bibeshya kogesha amenyo ni iki? kogesha amenyo ni ukoza umwanda bafashe ku ryinyo abantu rero hari igihe aza nta menyo ye yarazingiye ibara akibwira yuko ari umwanda wafasheho kandi atari ukuyoza bikeneye wenda ari kuyahoma koza amenyo rero iyo uza amenyo yawe yaranduye tugira utumashini tuyoza utwo tumashini dukura umwanda uba warafashe ku ryinyo ariko iryinyo ubwaryo ntabwo akamashini gakoraho rero ni umwanda twoza uba warafashe ku ryinyo iyo rero umuntu amaze kukoza agusobanurira kuko imyanda ifata ku menyo mu bwoko butandukanye hari ibishobora kuza bifataho byomoka nk'isima hari ibifata bimeze nk'irangi igihe wenda ku bintu umuntu arya cyangwa anywa umuntu ashobora kuba anywa eh, nk'icyayi cya mukaru cyangwa se kafe cyangwa se ibindi bintu bifite irangi abifata buri munsi akoka kandi aka- yamara kwifata ntiyiborosa uko bikwiye ubwo- uburyo twoza ni ibyo ntabwo ari bwo buryo twoza n'ibindi bintu hari ibindi bintu bifataho abajya babyifuza amenyo barabizi ni ibintu biba byafashe ku menyo biciye mu byo mu gifaransa wenda umuntu yakwikorera seshimi biva mu biryo umuntu aba yariye ubutabire nibwo yabyumva bigafata ku buryo umuntu acyoma rwose kikabaza kimeze nk'igice cy'igihe uko twoza ibyo siko twoza bya bindi biza ku ku bintu bimeze nk'amakara cyangwa se eh, na za kafe hari na claude tuyisenge ku murongo wa telefone Yego.
Eh, ikibazo cyawe cyangwa Oh, njye mfite ikibazo yego mfite mfite iryinyo iyo ndi iyo ndi kurya ibintu cyane cyane birimo isukari iryinyo rihita rindya cyane ku buryo binsaba kujya kwiborosa ese mwasobanurira ni ukubera iki byaba biterwa n'iki ni iryinyo rimwe yego ni iryinyo rimwe ry'ikijigo iyo maze iyo ndi kurya cyane cyangwa ndi ibintu birimo isukari bitari indya kandi ntabwo ryacukutse ubona nta n'ikindi kibazo ariko ritari indya cyane ku buryo bisaba kujya kwiborosa kugira ngo kugira ngo bidukire aho yego Eh, tega amatwi muganga rero muganga joseph yego arakoze cyane kuba tuyisenge amenyo iyo ari mazima ubusanzwe atarigeze acukurirwa cyangwa ngo hagire ikindi kintu kiyangiza wakamira ibintu bikonje cyangwa bishyushye cyangwa ibintu birimo isukari cyangwa birimo akaraside nka sutura cyangwa izindi mbuto nta kintu gitumva ariko iyo haramutse hagize ikintu impamvu nta kintu wumva ni uko buriya igice cy'iryinyo kiri mu kanwa gifite ikintu nakwita nk'uruhu cyangwa se kushe itwikiriye iryo ryinyo ituma ibintu byose ushobora kubirya nta kibazo iyo kushe mbese ni nka nahita nka porotesiyo iba iporoteje iryo ryinyo iyo rero hari akantu ako ari ko kose gashobora kuba ari uburwayi ko bakunda kukunyuka cyangwa se gashobora kuba kava ku ryinyo ryakomeretse bitewe na kumwe urugero abantu bajya bafungura inzoga cyangwa fanta bakoresheje iryinyo cyangwa se bagakoresha iryinyo ku kindi kintu iyo hari akantu gakomerekeje nta gice cy'inyuma cy'iryinyo bikunze kuba cyane cyane kubera gufunguka kw'amenyo umuntu atabizi iyo hari aka- hari akantu kagiyemo amasimira gashobora kuba gakunze gashyushye cyangwa se ibyo bintu by'ibyo isukari umuntu atangira kubyumva tukiri aho rero claude iryo ryinyo ryawe riracyari muri mu gihe cyiza cyane eh, cyo gutanwa iyo hazamo ububabare gusa ariko hari akantu ufashe ibyo ni ukuvuga ngo ni uburwayi bugitangira ubwo wasanga ari nk'umwobo umaze kugena wajya umuganga w'amenyo ukwegereye akagufasha yego ese claude ubundi umaze kumva uko ufite icyo kibazo ukimaranye igi- igihe kingana iki waba waragerageje kujya kwa muganga aho hashize hashize nk'ibyumweru bibiri ariko ntabwo ndajya kwa muganga Mm, ndumva rero ubwo nk'uko muganga bikubwiye haba hakiri kare kugira ngo u- unyaruke ugende barisane nizere ko claude wasobanukiwe yego murakoze cyane urakoze cyane rero reka ijambo rya nyuma rero ndihe muganga m- mu gusoza iki kiganiro inama muri rusange mwagenera abadukurikiye muri uyu mwanya mu gahe gato cyane kuko iminota irashize murakoze cyane jene mu gusoza iki kiganiro nagira ngo wenda positeri mubwire ko umuntu abura kane ibura kabiri ku munsi cyane cyane ariko ntakabyibagirwe nijoro agiye kuryama hanyuma nagira ngo mubwire abantu yuko koza amenyo kugira ubuzima bwiza mu kanwa birashoboka mu gihe wabigizemo uruhare ukabikorana ubushake rwose ubishaka kozamo ukabikora ku buryo buhoraho wenda ubikoze mu gitondo umaze gufata akantu umuntu afata mu gitondo ukaza kongera nijoro mbere yo kuryama ukabikora buri munsi hanyuma ukazirikana no kujya ujya kureba umuganga nubwo nta kintu cyaba cyakuriye ariko waramukubonye n'ikintu kidasanzwe yaba ikibonesha amenyo cyangwa se kijyanye n'ububabare mu kanwa ugasimbuka umuganga abaganga b'amenyo bamaze kuba benshi impande n'impande basimbuka umuntu akakurebera byose byagufasha pe ntabwo watakaza amenyo nta n'ikindi kibazo wazagira
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti bakunze mwari muteramanye natwe akaba ari nunga duje tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ikirundi n'ikinyarwanda mwakoze rero kudutega abiri yakoze diodone cubahiro yegeranije amajwi hamwe na ingenieur bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikibanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu vyo murimwo vyose turongera ahanje igice isaha imwe n'iminota mirongo itatu mu yandi makuru azobagezweho ijyanye no ku isi no mu karere k'ibiyaga bigari